turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu hano i washington muzindukanye na diana ninahazwe ikaze mu biganiro byacu vya kino gitondo muti mu gatondo kuno mungu nabateguriye iki mu kanya ndabashikiriza amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini vya afurika inyuma y'amakuru ndabafitiye mu karere k'ibiyaga binini vya afurika turaca tubashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo kizakurikirwa na dusangira ijambo musangwa ikaze kandi mwakoze kuzinduka murumviriza ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahereye mu rwanda aho umuryango umwe bwa afurika n'ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr byongereje ikiringo c'amasezerano yo kuzana mu gihugu c'u rwanda bamwe mu bimukira b'abanyafurika bapfungiwe mu makamba atandukanye yo muri libiya amasezerano yasinywe mu kwezi kw'icenda ko mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda azobandanya rero gushika igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abimukira b'abanyafurika bagiye kubandanya batwarwa mu rwanda bagwiriyemwo abafatirwa muri libiya bariko bashaka kuja mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa buraya amasezerano mashasha yasinywe n'u rwanda umuryango umwe bwa afurika na hcr avuga ko izi mpande zitatu zibwirizwa gukingira impunzi n'abimukira bazozanwa ku butaka bw'u rwanda kandi zigakorera hamwe mu ntumbero yo gutorera umuti urama ikibazo c'abimukira baca mu mayira ya magendu bashaka kuja mu bihugu vya buraya itangazo ryasowe n'impande zose ijwi rya amerika dufitiye kopi rivuga ko kugera ino saha abimukira bamaze kujanwa mu rwanda biciye muri ayo masezerano yongewe ko ikiringo ari ibihumbi bibiri n'amajana atatu aba barimwo abava muri chad cote d'ivoire eritre ethiopie sudani sudani y'epfo somali nigeria cameroon guine na mali mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda amasezerano agisinywa hagati y'izo mpande zitatu u rwanda rwavuga ko rwiteguriye kwakira abimukira ibihumbi mirongo itatu mu bari bari muri libiya mu kanya turaja mu burundi tubabwira ivy'agateka kazina muntu ariko imbere yaho tubanze tugume gato mu rwanda aho leta y'ico gihugu yahagaritse amasengero agera kuri mirongo ine yakorera hirya no hino ayahagaritswe yagiriza imikorere mibi bamwe barashima ino ngingo abandi bakayinebagura muravyumva muri no nkuru ya eric bagira ubusa ibaruwa ijwi rya amerika ifiteho kopi yanditswe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igaragaza ko inzego z'ibanze zisabwa guhagarika imiryango isaga mirongo ine ishingiye ku myemerere iyo miryango cyangwa amatorero minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko yakoraga nta buzima gatozi ibaruwa ya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igaragaza ko ibyo yakoze yabishingiye ku yindi baruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb yanashingiye ku kuba ubutegetsi bumaze igihe bukora amagenzura ku matorero n'amadini mbere batujuje ibisabwa uretse urutonde minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje rw'amatorero agomba guhagarikwa mu rwanda yanasabye inzego z'ibanze ko habaye hari n'ayandi akora mu buryo butemewe yahagarikwa aho yaba akorera hose mu gihugu mu matorero yahagaritswe harimo nk'iryitwa misiyoni y'abaruteri muri afurika ryakoreraga mu rwanda mu duce dutandukanye hirya no hino harimo kandi itorero ihema ry'amahoro intwarane n'abandi nka philadelphia church umugeni wa kirisito abagorozi n'ayandi atandukanye bishop celestin seburikoko ukuriye itorero misiyoni y'abaruteri muri afurika avuga ko aya makuru yasomye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi ariko ko nta rwego runaka rwigeze rumumenyesha ko itorero rye ryahagaritswe iyo ntabwo navuga ngo baraduhagaritse kubera ko bandikiye uturere reka mvuge nk'akarere natangiremo kandi nkoreramo ni akarere ka kayonza kandi mfite ibyemezo byabo byose byo gukorera muri ako karere icyo gihe rero niba minisitiri yandikiye uturere akarere k'iwacu ntacyo karambwira niko kambwira uko byamera ntabwo ntamenya umurongo wabo mu by'ukuri ntabambeshye none se ubu wavuga ngo wagenda ku munsi wo gusenga bagafungura urusengero mugasenga amahirwe n'abafite mu gusubiza ikibazo ni uko insengero n'ubundi ziba zifunze n'ubundi nta nsengero zihari zikinguye ngo wagira ngo urasengeramo ngo urapima ngo urebe ko byemerewe cyangwa utabyemerewe ariko njyewe n'ubu nari nabona ibaruwa y'akarere ntacyo bari bambwira ibyo n'abafite uburenganzira bwo gukora hamwe nabikomeza kugeza igihe babimbwiriye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu itangazo ryayo ntigaragaza niba guhagarika aya matorero ari ibya burundu cyangwa ahagaritswe mu gihe runaka akazakomorerwa ijwi rya amerika ryashatse ubutegetsi mu nzego zitandukanye ariko ntibyadukundiye bwana jean claude musabyimana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yandikiye ijwi rya amerika ko adashobora kuvuga kuri iyi ngingo atahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma ogs abategeka iki kigo twabagerageje kenshi ariko ntibyadukundiye kuri bishop seburiko ku ijwi rya amerika yamubajije aho bashobora kwerekeza igihe baramuka bahagaritswe burundu amahame y'itorero ryacu ntabwo byoroshye kugira ngo ugire wajyamo icyo gihe twagisha inama abayobozi bacu ku rwego rw'isi igihe byose ikibazo cyaba cyabayeho cyabateye iwacu gusa kandi nanone igihugu cyacu n'ubagiye nkizera ntabwo bashobora gukurikira bahubutse ijwi rya amerika ryanavuganye na emmanuel ntakirutimana uyu ni umuvugabutumwa w'itorero abagorozi asanga kubahagarika bitazagabanya imyemerere yabo nta gikuba cyacitse ni ibisanzwe ibindi byo bahagaritse ntibiterane ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima nta n'umurimo w'imana bahagaritse ko twebwe nk'abagorozi umurimo w'imana ni ugufasha abakene ni ugufasha imfubyi ni ukugemurira abatagira abagemurira ku bitaro twubakira abapfakazi twita ku mbabare ntabyo bahagaritse tw'umurimo urakomeje nta ngorane dufite yikomeye bishop seburikoko mubaruteri agasanga mu guhagarika no gufunga insengero kiliziya n'imisigiti hagombye kubaho ubusesenguzi bwimbitse ubundi ntabwo ari byiza gufata abantu bose kimwe ni byiza ko umuntu areba ku giti cye niba ari itorero rireba ku giti cyaryo niba ari abarikoramo bareba ku giti cyabo n'icyerekezo cyabo abatanyuranije n'ibyo twifuza ko umuturage yagezwaho bitabangamiye porotege y'igihugu cyacu icyifuzo cyanjye ni uko umuntu yahabwa uburenganzira agakora ariko bimaze kureba n'ubundi neza n'inzego zibikwiriye ariko nanone ntabwo navuga ngo abantu bose nibavuga ngo turashaka kuba abaganga ubabwire ngo turabemerere gutangira za farumasi umuntu atazi no gutandukanya parasitamoro n'ubundi muti uwo ari wo wose nanone sinabyemera gutyo nanone ni igitekerezo adahabanyaho na ntakirutimana wo mu bagorozi wagira ngo yenda ubuyobozi nk'uko busanganye ubushishozi bavangura abo bakora ibyo badutandukanye ko twebwe nibaza ko mu mirenge mu tugari bababajije hari abafatanyabikorwa babo beza babafashije kubakira abakene uwavangura ntahuze ababi n'abeza byadufasha ibyo guhagarika amatorero bibaye nyuma y'uko hari andi matorero aherutse guhagarikwa gukorera mu rwanda arimo umuriro wa pantekote na ebenezer rwanda ubutegetsi bwayashinje kuba amacakubiri mu banyarwanda kugeza ubu mu rwanda kandi harabarurwa insengero za kiliziya n'imisigiti bigera mu bihumbi umunani bimaze gufungwa ubutegetsi bukavuga ko bitujuje ibisabwa hari kandi zimwe mu nsengero zigera muri mirongo itanu n'eshanu zashyizwe ku rutonde rw'izigomba gusenywa ziherereye cyane cyane mu majyaruguru y'u rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame aherutse gutangaza ko bamwe mu bayobozi b'aya matorero babeshejweho gucucura rubanda utwabo aho kubaganisha mu nzira iboneye y'iterambere akibaza uburyo abantu yise indindagizi barindagiza abandi bagakurikira buhumyi yanatangaje ko nibiba ngombwa amatorero n'amadini azashyirwaho umusoro eh abanyarwose ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku burundi naho ishami mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ryashize ahabona raporo yerekana ko abaharanira agateka ka zina muntu babangamiwe muri ico gihugu amnesty international itanga uturerero ku myaka ine iheze perezida evariste ndayishimiye agiye ku butegetsi aho yemeza ko abenshi muri iyo myaka bapfungiwe ubusa abandi baricwa ndetse hari n'abandi vyabaye ngombwa ko bahunga bat batinya kugirirwa nabi abandi baburirwa irengero ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru yacu pierre claver niyo nkuru yacishije amaso kuri raporo nshasha ya amnesty international ishirahamwe mpuzamakungu amnesty international ribona ko amajambo umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye ashikiriza mu gisata c'agateka kazina muntu ategerajana n'ingiro umushakashatsi akorera amnesty international rachel nicholson yabwiye ijwi rya amerika ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharaniye agateka kazina muntu bafungirwa ubusa abacugwa bufune na buhoro abicwa ababurirwa irengero n'abandi bahitamo guhunga igihugu iryo shirahamwe rihana agateka ka zina muntu ku isi amnesty international ryarerekanye urutonde rw'abarenga mirongo itatu bafungiwe ubusa harimwo n'abamenyeshamakuru mu kiringo c'imyaka ine iheze nicolson avuga ko iterabwoba bo bakorerwa ari nk'igikoresho co kunumya abandi bagenzi babo yemeza ko abo bantu bafungiwe imvo za politike gusa kuko ataco baba bagirizwa gifadika Euh, ce n'est pas normal que quelqu'un soit détenu après avoir ati si bisanzwe ko umuntu afungwa azira ibyo yavuze canke ivyo yanditse mu gihe bwari uburenganzira bwiwe nico kimwe n'abamenyeshamakuru baha ijambo bose hamwe n'abafata iryo jambo n'ivyo bashikiriza ahandi hoho ni intwaro y'umukazo yajyogora nkwereke nico gituma tubona ko mu vyotuma icuka gisubira kuba ciza hagati ya leta n'abahaniye agateka ka zina muntu zirya manza zaciriwe abatahari ngo ni uko bagize uruhara mu myiyerekano zofutwa kuko ari uburenganzira bwabo ikindi ni ukureka abantu bagashikiriza iryo bagona badatinya kuhasiga ça agatwe serait une façon de- d'essayer de, réouvrir l'espace civique.
naho biri uko amashirahamwe akorera mu gihugu yoyo ariyamiriza bene izo raporo nk'uko bivugwa n'umuvugizi wayo gerard hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe foricon f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikoro y'ijwi ry'amerika hakizimana yerekana ko abakora bene ayo maraporo ari ukwironderera akazi babicishije mu kwambika ibara uburundi
uno munsi tuvugana turemeza ko agataya kazina muntu kifashe neza kiretse ko ah, ari muri politiki yo guhiga akazi eh, no kwerekana ko ibintu bitagenda hari abamaze gukurwa mu mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda agataya kazina muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo nta gihugu na kimwe agataya kazina muntu kifata n'ijana ku ijana Ha- hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi banayabigishwa gutsimbataza amahoro kubana neza aho umengo igisata cy'agateka kazina muntu mu Burundi hariho inzira ikirasha eh, kugira bacafuze gusa atari amaraporo yotuma agateka kazina muntu gatsimbatara twavuga ko ashobora no gucanishamwo abarundi kuko twebwe ntitwigeze tubazwa nk'amashyirahamwe yigenga kugira tubereke nyine agateka kazina muntu kiyifashe nk'akorera mu gihugu kiretse ko bagiye barumvira eh, amashyirahamwe atagikorera mu gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yafadikanije eh, n'ayandi mashyirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara amnesty international ritangaza ko hari ibyo gushima nko kurekura abamenyeshamakuru nka floriane irangabiye abaharanira agateka kazina muntu nka jerome rukuki toni nkina n'abandi rachel nicholson wa amnesty international abona ko gushima bidakuraho ko abo bari bafungiwe ubusa nk'inyishu iryo shirahamwe ritanga harimwo gufungura abasigaye mu buroko no gufuta imanza zo gufunga ubuzima bwabo bwose zaciriwe abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru cumi na babiri bagirizwa intureka za politike zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu et qui ont été euh, libérés pendant les premières ategeye umukuru w'igihugu yaja ku butegetsi yashitse afungura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu aratanguza n'isekeza ryo gufungura abafungiwe ubusa twari tuzi ko ari ingendo igiye kubandanya ariko nticabujije ko ku rundi ruhande abagira ico bashikirije baterwa ubwoba abandi bakicwa harimwo n'abashingamateka ivyo vyatumye guharanira agateka kazina muntu no gushikiriza iciyumviro mu burundi haba no mu binyamakuru biba nk'umuziro n'abavuga ko baharaniye inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye ntiborohewe na gato abo bose bafungwa hanyuma bagafungurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu canke bakezwa bigaragara ko ari ubutumwa leta n'ubutungane bashaka guha bagenzi babo ko batosubira kurukura mu kanwa de respecter la, la liberté d'expression.
umugwi w'igihugu jeje w'agateka ka zina muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyadukundiye kugira ico ashikiriza Pierre Clavin inkuru ku bw'ijwi ry'Amerika
ijwi ry'amerika tubandanirize ku kiganiro ejo
bihe byiza nshuti bakunzi mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njya muri kumva kuri mikoro ndi karemera patrick mbahaye ikaze mu buzima bw'ikiremwa muntu hari ibintu nkenerwa bishyirwa mu byiciro bitanu nk'uko umuhanga mwiga myitwarire psychology abraham maslow yabitangaje ibyo byiciro bigizwe n'iby'ibanze umuntu akenera ngo abeho umutekano n'umutuzo urukundo guhabwa agaciro muri sosiyete arimo ndetse no gufasha abandi uyu muhanga imibonano mpuzabitsina yayishyize mu by'ibanze umuntu akenera ngo abeho gusa n'ubwo imibonano mpuzabitsina ari ingenzi usanga hari bamwe mu rubyiruko bayikora nta bwirinzi bakoresheje urugero twavuga nko gukoresha agakingirizo ndetse n'ubundi bwirinzi butandukanye bukoreshwa ese ko gukoresha ubwirinzi mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ari ingenzi mubona ari iki gituma bamwe mu rubyiruko badakoresha ubwirinzi by'umwihariko agakingirizo mu gihe cyo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu
hakimi isi iteruye n'ikaremera kuryivuguta nta n'umuvuba mwana wanjye ngucire ku mayange umenye ikaze nanone mu kiganiro ejo cya none mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda muri iki gihe isi ndetse n'abayituye bahangayikishijwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina inda zitateganyijwe ndetse kandi n'ubwiyongere bw'abaturage ubushakashatsi bwerekana ko agakingirizo ari bumwe mu buryo bworoshye bwo gukumira ibyo byose agakingirizo ni ingenzi mu gukumira ubwandu bushya bwa hiv gutwara inda zitateganyijwe ndetse n'inda zitateguwe ndetse n'ibindi nubwo hari imbaraga nyinshi zishyirwa mu gukora ubukangurambaga bwo gukoresha agakingirizo ndetse no kurwanya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hari benshi bagifite imyumvire idakwiye ku mikoreshereze yako hari bamwe mu rubyiruko usanga bavuga ko bitaborohera kuba bajya kugura agakingirizo mu iduka kuko baba batinya ko ababona babita indaya n'andi mazina menshi ashobora kubatera ipfunwe mu bandi hakaba kandi n'abavuga ko agakingirizo kadatuma ngo burya ngo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitagenda neza nk'uko bo baba babyifuza ese ibi bavuga byo ni ukuri koko munyemerere nakire mugenzi wanjye manishimwe noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi ngingo y'imyumvire y'urubyiruko rufite ku ikoreshwa ry'agakingirizo
sida ni indwara idakira kandi yica abahanga bemeza ko uretse kwifata abantu ntibakore imibonano mpuzabitsina nta bundi buryo bwizewe cyane kurusha agakingirizo mu kwirinda virusi itera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko kugira ngo afatwe n'ubwandu yandure sida cyangwa se atware hari ababyeyi bo hirya no hino mu rwanda bavuga ko bashyigikiye ko urubyiruko rwashishikarizwa gukoresha agakingirizo mu kwirinda indwara zirimo na virusi itera sida n'abandi berura bakavuga ko batabishyigikira kuko urubyiruko rw'ubu narwo ntirwitereranye agakingiza umubyeyi gatwara ntese wabishima uretse ko wabona biri kuza nyine wabona bije ariko ndo wabyifuza wabifuza ko umukobwa wawe yakubagana ahubwo wakifuza ko yashaka ubundi ababyeyi kwigisha umwana agakingirizo bimutera isoni gushyigikira ibiki kubonye niba ubaha abana udukingirizo ku izina rya yesu ndabishyigikiye ibyo nashyigikira ibyo bintu reka nkubwire imana yaravuze ngo babyare bororoke nk'umusenyi wo ku nyanja uri kumva wowe mubyeyi wavuga ngo akira agakingirizo waba uzi ko akubagana icyo kibazo nyine oya ni byiza nabyo oya ni kumwe byiza hariho abana bikabananira ubwifata ni byiza gukoresha udukingirizo kuko turinda indwara nyinshi virusi itera sida nayo imeze nabi hano ni byiza urubyiruko rero twebwe ibyo tutakoresheje ngo abandi babikoreshe urubyiruko ni ngombwa ngo ruhabwe udukingirizo ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima ubuheruka bugaragaza ko ubu mu rwanda nibura mirongo itatu na gatanu ku ijana by'ubwandu bushya bwa virusi itera sida buri mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'umwe aho ab'igitsina gore aribo bagira ibyago byinshi byo kwandura iyi virusi kurusha bagenzi babo b'igitsina gabo banganya imyaka ni ibyerekana ko urubyiruko rwinshi ruri muri iyo myaka rwishora mu mibonano mpuzabitsina rudakoresheje agakingirizo nyine ari ukuntu umuntu akubyatikiye we sinshobora gukorera gukoresha agakingirizo ndakoreraho ubwo bigatuma akoreraho bitewe y'uko wa muntu yifitiye ubukene agatuma yiyahura ubwo burwayi gahunda hano hari ugakoresha hari utagakoresha biterwa n'imyumvire yiwe umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc dr ikuzo bazil avuga ko kuba ubwiyongere bushya bwa virusi itera sida bugaragara mu rubyiruko bifite impamvu zitandukanye hari impamvu zigenda zibitera kuki urubyiruko ari rwo usanga ruri kwandura virusi itera sida kurusha yenda abakuze ahanini ni uko urubyiruko baba bafite ubumenyi buke ku bijyanye na, na virusi itera sida kandi baba bafite no kwitinya kuba kuba bajya kwaka serivisi ugasanga ntabwo bajya gushaka serivisi zo zabafasha kwirinda virusi itera sida izo ni zo zimwe mu mbogamizi kandi nanone n'imibereho mu rubyiruko igenda ihinduka ugasanga bagenda bahura n'ibishuko bitandukanye bishobora gutuma bakwi- bakwishora mu mu mibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe itanakingiye bikaba byaviramo kuba bakwandura virusi itera sida hirya no hino ku isi habarurwa abantu bagera hafi kuri miliyoni mirongo ine banduye virusi itera sida mu gihe kandi hirya no hino ku isi abantu basaga miliyoni mirongo ine n'ibihumbi magana ane bamaze kwicwa n'iki cyorezo hari bamwe mu rubyiruko bo mu bice by'intara y'uburasirazuba bw'u rwanda twaganiriye bumvikana nk'abumva akamaro ko gukoresha agakingirizo mu kwirinda virusi itera sida nyine hari abatinya sida hari n'abatayitinya yewe mba numva gukoresha agakingirizo ari byiza kuko bikurinda kwandura virusi itera sida
sida ni indwara mbi idakira kandi uyifite wese agira ubwoba gukoresha agakingirizo ni byiza kuko bikurinda gutwa- gutwara inda itateganyijwe no kwandura sida agakingirizo ni keza kuko iyo ugaki- iyo ugakoresheje gatuma hari indwara nyinshi zo mu- zi- ziturutse mu myanya y'i- y'imyibar- y'irondoka wirinda harimo imitezi za mburugu ndetse indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo na sida ntajya n'utumira sida mfite imyaka cumi n'itandatu oya agakingirizo nagakoresha kuko harimo indwara nyinshi mu mibonano mpuzabitsina icyakora ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima bwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine abahungu n'abakobwa abari ku gipimo kiri hejuru ya mirongo ine ku ijana batari bafite ubumenyi kuri virusi itera sida ni ibintu bihangayikishije abakora mu rwego rw'ubuzima mu rwanda ariko usanga aho dufite icyuho cyane ari mu rubyiruko niyo mpamvu niba mwaragiye mukurikirana yaba ubukangurambaga dukora twibanda cyane cyane ku rubyiruko kugira ngo urubyiruko rube rwagerana rw'ubumenyi buhagije kuko iyo ufite ubumenyi buhagije nibyo bigufasha kwirinda ukaba wakwirinda kuba wakwandura virusi itera sida ibi ariko ntibinakuraho ko hari bamwe mu rubyiruko n'abakuze bagifite imyumvire yumvikanisha ko hari abatinya inda kurusha sida abanga gukoresha agakingirizo ngo nta byo kurira bombo mu ishashi abavuga ko kabishya imibonano n'ibindi ibi nibyo bitera impungenge z'uko hakomeza kugaragara abantu bashya bandura virusi itera sida biganjemo n'abari mu cyiciro cy'urubyiruko dogiteri ikuzo bazire uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc avuga ko buri muntu wese by'umwihariko urubyiruko agirwa inama yo gufata ingamba zo kwirinda kwandura virusi itera sida ikintu cya mbere ni ukwibutsa buri muntu wese eh, ko virusi itera sida ihari nta muti nta rukingo kandi kuyirinda bishoboka kumenya uko uhagaze iyo umaze kumenya uko uhagaze bigufasha kumenya n'ingamba eh, wafata harimo nko kwirinda harimo gukoresha agakingirizo bibaye ngombwa cyangwa no gukoresha izindi serivisi zose zagufasha kwirinda virusi itera sida icyo rero nagira inama abakigira ipfunwe nibyo navugaga igihe kirageze kugira ngo tujye eh, tuvugisha ukuri kuko iyo uvuze ngo eh, ati virusi ati biteye isoni kujya kugura agakingirizo ariko hari igihe kizagera numara kwandura virusi itera sida ntabwo uzagira isoni zo kujya gufata imiti icyo gihe noneho ni ubuzima bwawe buzaba bwugarije hashize imyaka igera kuri mirongo ine umuntu wa mbere wanduye virusi itera sida agaragaye mu rwanda kuri ubu hirya no hino mu gihugu abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida basaga ibihumbi magana abiri na cumi n'umunani mu gihe umuvuduko wo kuyandura uri munsi ya gatatu ku ijana u rwanda rwihaye intego y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu nta bwandu bushya bwa virusi itera sida buzaba bukihagaragara ni intego bisa naho igoye kuyigeraho mu gihe hakigaragara urubyiruko rugifite imyumvire itari myiza ku bijyanye no gukoresha agakingirizo n'ubumenyi buke kuri virusi itera sida ni ibihe umukoro ukomeye buri wese cyane cyane abakora mu nzego z'ubuzima mu rugendo rwo guhindura imyumvire gushishikariza abanduye bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kuyifata neza uko bikwiye kandi buri wese akirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye nitwa noel manishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
aha ngahe nguko rero dushimiye bamwe mu rubyiruko bo mu bice by'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda babwiye mugenzi wacu Manishimwe Noel icyo batekereza ku ikoreshwa ry'agakingirizo mu kwirinda virusi itera sida ndetse n'inda zitateganyijwe dushimiye kandi na Dr Ikuzo Bazire uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida muri RBC avuga ko buri muntu wese by'umwihariko urubyiruko agirwa inama yo gufata ingamba zo kwirinda kwandura virusi itera sida akoresha ubwirinzi butandukanye by'umwihariko akoresheje agakingirizo nshuti bakunzi rero b'ikiganiro ejo mutubwire ese ko gukoresha ubwirinzi mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ari ingenzi mubona ari cyo gituma bamwe mu rubyiruko badakoresha ubwirinzi by'umwihariko agakingirizo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe turaza kucyakira mu gihe muri kohereza kandi n'ibitekerezo byanyu kuri ingingo reka twumve indirimbo yitwa ntizagushuke y'umuhanzikazi Clarisse Karasira kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iminsi iteruye n'ikaremera kuryivuguta nta n'umuvuba mwana wanjye ngucire ku mayanjye umenye uko ugenda witwararika ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo ubiguteshe inzira aho ntizagushuke ntizagushuke wisiga utesha utesha ucyubutije iki ni ikiganiro ejo none nusekerwa n'iminsi uzashima imana wibuke n'abarira kwibuka kw'ibihe bihibindi ntagahoraga hanze nabyo bizagufasha ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo ubiguteshe inzira aho ntizagushuke ntizagushuke wisiga utesha utesha ucyubu ijuru kandi nuhirwa n'urugendo ntuzishongore ngo wishyire hejuru
aha ati akiyisi iteruwe n'ikaremera arongera kandi ati ntizagushuke ayo ni amwe magambo ari mu ndirimbo tumaze kumva ya Clarisse Karasira ndizera yaba aryoye kandi mwanakuyemo n'inyigisho zabafashije
rerukana dorukasi amenya amakuru yose ku ihohoterwa isi abakorera naho nirere yiyemeje gusezera kampani ya rufurede no kubwira bisangwa amabanga yayo yose ubu bimeze bite nimukurikire umukino
nire nirere ni ikipatiri
ntabwo ujya ku kazi ko mbona isaha zawe zo kugenda zigeze ukibereye mu buriri
ntaho njya
uri kurira ariko
oya ngaho ujya ku ishuri rekera ukumva ibibazo byinshi urambeshya uri kurira mwiri mwiri uracyandakariye kuva cyagiye nguhora iki se nyine kubera ko mpora nkubaza ku mubano wawe na bosi wawe
ntabwo ibyo byatuma nkurakarira patiri ngaho ujya ku ishuri ibyo bibazo byawe sinshaka gukomeza kubyumva ubundi kuki ukora ukurana ubuca kuri ibyo bikomora kuri nanjye sinzi niba ari ukubera dibeti club yo ku ishuri ryacu kuko kuva twayitangira hari ukuntu nsigaye ntekereza akantu ku kandi rwose mbabarire kuba nawe maze iminsi ngutekerezaho ariko nire uzi ko ibyo bose wawe gukorera ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina
ihohoterwa rishingiye ku gitsina se hari ubwo mfata ku ngufu
ariko abigukoresha utabishaka nawe umwana wama jya ku ishuri ibyo wibyivangamo ntamfata ku ngufu ninjye umwishyira nyamara nyumva ikindi kandi ibyo ankorera byose narabyemeje kugira ngo ubone akazi mbyemera atamfashe mu ijosi ubwo rero sinzi impamvu ushaka kugereka amakosa kuri bosi wanjye kandi ari njye wamwishyiriye uyu ni kwiga ni ibyamire mbabajwe nuko udasobanukiwe ibiri kukubaho ubuse ndagufasha ni kuko ko wanze kwemera ko ufite ikibazo kinga niryamire yewe
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu bya kino gitondo reka ndabashimire cyane kuri mikoro ni umuhinga bw'ibyuma mwari kumwe na diane ninahazwe mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro dusangire ijambo mubandanye rero kugira umunsi mwiza wa mungu mu byanyu no mu banyu ahanje turaba turi kumwe ejo mu makuru y'igihe cy'isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba